radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na venuste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye mu burundi amashyirahamwe aharanira uburenganzira bw'umwana aravuga ko igihe kigeze kugira ngo amategeko yashyiriweho kubarengera yubahirizwe mu rwanda haravugwa ikibazo cy'abana bagwingira badakura neza kubera imibereho mibi mu karere ka rutsiro mirongo itanu ku ijana by'abana bahatuye baragwingiye cyane cyane imyumvire yo kudateka indyo yuzuye ibijyanye no kudateka indyo yuzuye kutamenya guteka indyo yuzuye ikindi twakongeraho ni ikibazo cyo kubyara abana benshi bidahuye n'ubushobozi bw'umuryango mukunduhirwe benjamin umuyobozi ushinzwe imibereho myiza mu karere ka rutsiro mugume ku maradiyo yanyu iki ni ikiganiro iwanyu mu ntara duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi izwa na mugenzi wacu aloyizi bigirimana mwiriwe neza venisite muyavuga ku mugabane wa afurika igipolisi cya zambia ejo ku munsi w'imana cyaratoye ibiziga mirongo ibiri n'indwi bike kwa kuba abimukira bava muri etiyopiya abategetsi bavuze ko byatowe aho byatawe mu mirima mu micungararo y'umugwa mukuru rusaka bakekwa kuba bishwe n'inzara hamwe n'uburuhe amatohoza y'ibanze yerekanye ko abo bantu bose bari abagabo b'imyaka iri hagati ya mirongo ibiri na mirongo itatu n'umunani kandi batawe ku nkengero z'ibarabara n'abantu bataramenyekana abimukira b'abanyetiyopiya bakunze guca muri zambia batumbereye gushika muri afurika y'epfo kuronderayo ubuzima bwiza ku makuru yerekeye zambia nyine ikiziga cy'umunyeshuri w'umunyezambiya yafiriye ku rugamba ariko arwana ku ruhande rw'uburusiya muri ikirere cyaratahukanywe muri zambia remekani nyirenda w'imyaka mirongo ibiri n'itatu yagiye mu burusiya kwiga ubuhinga bwa nikereyere imbere yo kwinjira mu gisirikare cy'uburusiya ikiziga ciwe cyashikanywe ku kibuga cy'indege mpuzamakungu kenneth kaunda i lusaka ejo ku munsi w'imana umushikiranganji wa zambiya w'imigenderanire n'ayandi makungu stanley kakubo yavuze ko leta yiwe yasabye ko abategetsi b'uburusiya batanga insiguro zihagije ku rupfu rwa remekani nyirenda tukiri ku mugabane wa afurika mu gice cayo cy'uburengero umwenegihugu w'umudagi jorge lange yakorera ishyirahamwe ry'abagira neza yari amaze imyaka ine yaranyurujwe mu burengero bwa nigeri ubu aridegembya ishyirahamwe ry'abagira neza b'abadagi help yakorera niryo ryatanze aya makuru ariko nta birenze ibyo byavuzwe haba ku bamunyuruje canke uburyo yarekuwe uwo mudage Jorge Lange yari yanyurujwe mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani mu gisagara ca Niger kizwi ko kirimwo abagwanyi b'imihari y'iterabwoba ya Al Qaeda na leta ya Kisilamu.
Washington, ijwi rya Amerika.
Mwebwe hanze y'umugabane wa Afrika, Ukraine yarateye misile zitari nke ejo ku munsi w'Imana mu gisagara cigaruriwe n'Uburusiya ca Melitopol. Amakuru ku rubuga rw'intambara avuga ko ibyo bisasu byatewe no mu ntara ya Crimea Uburusiya bwiyometse ko ibi bitero bya Ukraine byakozwe mu gihe indege z'Uburusiya zo mu bwoko bwa drone nazo zateye ikivuko cyo mu gisagara ca Odessa kiri mu bumanuko bwa Ukraine Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ko hafi umuriyoni n'igice w'abanyagihugu batagira umuyaga nkuba muri iyo ntara ya Odessa umuvugizi w'akanama kajejwe umutekano muri White House John Kirby yavuze ko perezida w'Uburusiya Vladimir Putin ariko aragerageza gushira Ukraine ku mavi yavuze ko ariko arabishika ko mu gusenyura ivyuma vyose bitanga umuyaga nkuba n'amazi muri ibi bihe vy'ugukanya kwinshi muri Ukraine
Washington ijwi rya Amerika
ahandi havugwa intambara ni hagati ya pakisitani na afuganisitani aho gutana mu mitwe kwabaye hagati y'ibyo bihugu bibiri ejo ku munsi w'imana hafi abantu indwi hamwe n'abarenga mirongo itatu bakomeretse igisirikare cya pakisitani cyavuze ko iyo mirwano yabereye mu gisagara cya chaman ku rubibe rwo mu bumanuko bushyira uburengero aharabana n'intara ya kandahar ya afghanistan cyavuze kandi ko iki gitero cyishe abasivile batandatu ba pakisitani hamwe n'abandi cumi n'indwi bakomeretse itangazo ry'igisirikare ryavuze ko abasirikare b'abatalibani bacungera imbibe buguruye umucanwa w'amasasu mu bice bibamwo abasivile muri pakisitani iri tangazo kandi rivuga ko abasirikare ba pakisitani bihoye nabo barungika amasasu muri afghanisitani ariko birinda kuyatumbereza mu turere tubamwo abasivile nayo muyavugwa mu makuru y'inkino inkino z'umupira w'amaguru mu gikombe cy'isi ziriko zirabera muri katare ejo ku munsi wa kabiri zirinjira muri kimwe cya kabiri urukino rwa mbere ruzohuza argentine na croatia ejo ku wa kabiri mu gihe ku munsi wa gatatu ubufaransa buzotana mu mitwe na maroke urukino rwa nyuma rwa finale ruzoba ku munsi w'imana w'indwi dutanguye ku itariki ya cumi n'umunani hagati y'imigwi ibiri izotsinda muri izi nkino z'ejo kuwa kabiri no kuwa gatatu
urakoze arizi bigirimana mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika umvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo hadiyo cuve wa akadomo kama no ku mbuga za yutube fesibuku na instagram aderesi yacu ni wa radiyo yacu
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isa indwi gushika isa indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ikiganiro iwanyu mu ntara tugihere mu burundi aho amashyirahamwe aharanira uburenganzira bw'umwana avuga ko igihe kigeze kugira ngo amategeko yashyiriweho kubarengera yubahirizwe inkuru ya Thierry Vendayishimiye niyo nkuru tuse ari mu bahagarariye abana mu gihugu cy'u Burundi kuri mikoro z'abakunzi b'ijwi rya Amerika yemeza ko naho hari ibigenda bikorwa byo kugarukira agateka k'abana birimo kubakura mu mabarabara bakaja kubarerera mu miryango kwiga n'ibindi ariko hakenewe izindi nguvu kugira ngo abana bacibonekeza mu mabarabara bazerera abata amashuri abajanwa gukora utuzi two mu rugo n'abatabwa n'ababyeyi agateka kabo kagarukigwe mu kibano tubayemo tubona abana biyerereza mu ibarabara turabona abana basegereza mu bisagara impinga ikiri ndende kugira abana babeho neza ni muri iyo ntumbero twagira dusabe leta y'uburundi kugira nabo babeho neza nimubona anastasi ni umubyeyi w'abana bane akaba yaranakiriye umwana arera mu bavanywe mu ibarabara avuga ko uruhara rw'umuryango mu guharanira agateka k'abana ari ngombwa kuko ariho umwana yigira ibintu byinshi haba mu kwigishwa gukunda ishuri no gukurana indero umwana apana kumuhohotera naho yogira ikosa ukamwegera ukamuhanura buhoro buhoro hama umwana ukamukundisha ishuri ukamuha indero nziza mu burundi inyandiko zerekeye kubahiriza agateka k'abana zikubiye mu bwirizwa shingiro ndetse no mu yandi mategeko mpuzamakungu agenga agateka k'abana zikoze neza nk'uko bishikirizwa n'amashyirahamwe yiyemeje guharanira agateka k'abana mu burundi yamara ngo haracyari urugendo mu bijanye no kuyashyira mu ngiro feridina simbaruhije umuvugizi w'urunani rw'amashyirahamwe yiyemeje guharanira agateka k'abana mu gihugu cy'u burundi fenadeb mu kiganiro yahaye ijwi rya amerika kuri telefone avuga ko bashima imigambi leta ishyiraho yo kugarukira agateka k'abana ariko kandi ko ibikorwa ari byo bikwiye kuza imbere mu kwigisha abana bose kubavuza n'ibindi umuntu agerageza kubiraba neza araba ko hariho hakiri ibibazo niko turabona ko hagiye harabaho zino kwitama initiative ni ukuvuga utwikoze twa leta kugira ngo abana bave mu ibarabara mugabo umuntu abiravye n'abo iyo bashikanye muri iyo miryango baba bagiyemwo usanga haciye iminsi mike ndetse hari n'aho usanga bukeye bwaho aba bana bashobora ku ibarabara mugabo bisigura ko ureba ukuntu biba byakozwe haba akantu kaba kabuze kuko burya umwana wese arinda kuja mu ibarabara hajya haba ari igituma kuba hari abana bakizerera mu mabarabara abandi bakajanwa gukoresha ibikorwa byo mu rugo badakwije imyaka n'ayandi ahohoterwa hagikorerwa abana mu burundi ferdinand simbaruhije avuga ko ibyo byose biterwa n'ubumenyi buke mu miryango kuyubahirizwa ry'uburenganzira bw'abana no kubakingira agasaba leta ifatanyije n'ayandi mashyirahamwe yigenga mu gutanga inyigisho mu miryango abana bakomokamwo ndetse n'amategeko ahana abatubahiriza agateka k'abana akajaho kandi akubahirizwa umunsi umuntu avuga ko hari agahaze mu miryango no munsi by'ukuri hari imiryango ushobora gusanga ubundi iby'agateka k'abana batumva na kimwe urumva ko mu by'ukuri babaje rero urumva kugira ukigira agateka k'abana nuko wenyine ufite icyo ubizi ko icyo dusaba twifuza ko ishyira amategeko yo guhana abakora amabi ubushikiranganji bujejwe gushigikirana imibano agateka kazina muntu n'iterambere ridakumira bumenyesha ko leta y'u Burundi iticaye ku bijanye no kurengera agateka k'abana mu Burundi umushikiranganji Imeride Sabushimike amenyesha ko leta irajwe ishinga nuko umurundi wese abaho neza uhereye ku mwana igihugu cyacu tuzabandanya gushyira mu ngiro imigambi myiza iza ituma abana bose babaho neza kandi n'agateka kabo kakubahirizwa kubandanya gushyigikira abana bava mu miryango ifite amikoro make bimwe mu byerekana ko agateka k'umwana kubahirijwe harimo kubaho neza kujya neza kwambara neza gusa neza kuronka amahirwe yo kwiga kuvuzwa kudakoresha ibikorwa biruhisha n'ibindi naho biri uko ibyigwa byakozwe n'ishyirahamwe world vision mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda byerekana ko ibice mirongo ine na bine ku ijana by'abana bamara iminsi ine batiyoze kandi bakambara impuzu zuzuye umwanda abashika ku bice mirongo ine n'icyenda ku ijana nibo bashobora guheza amashuri matoya mirongo itatu na babiri ku ijana ntibanditse mu bitabo ndangamuntu bisigura ko mu kwivuza bibagora ibyo byigwa kandi byerekana ko abana bashika ku bice mirongo icenda n'umunani ku ijana bakoreshwa ibikorwa biruhisha mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe naho umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazi na muntu mu burundi sene idehashe watangaje ko utewe impungenge n'ingene agateka k'abana kamaze iminsi gahungabanywa bikomeye byari ku nshuro ya mbere uwo mugwi w'igihugu ujejwe agateka kazi na muntu uhaguruka ukemeza ko ihohoterwa ry'abana mu burundi ryabaye ndase thierry ndayishimiye ijwi ry'amerika i kigali mu rwanda haravugwa ikibazo cy'abana bagwingira badakura neza kubera imibereho mibi ntibagire intungamubiri zihagije inzobere mu kurwanya igwingira ziravuga ko umuti ushobora gushakirwa mu kugabanya imbyaro inkuru irambuye gloria tuyishime ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cy'igihugu kibarurisha imibare mu rwanda nsr mu bibiri na cumi na gatanu bwagaragaje ko igwingira ku bana bari munsi y'imyaka itanu ryari kuri mirongo itatu n'umunani ku ijana kuri ubu riherutse gukorwa mu bihumbi bibiri na makumyabiri rigaragaza ko hagabanutseho gatanu ku ijana gusa ubu riri kuri mirongo itatu na gatatu ku ijana iki ni ikigereranyo gito ugereranyije n'intego u rwanda rwihaye aho igwingira rigomba kuba ryarageze kuri cumi n'icyenda ku ijana mu bihumbi bibiri na makumyabiri na kane tumwe mu turere tukigaragaramo iki kibazo ku kigero cyo hejuru turimo akarere ka rubavu kavuye kuri mirongo ine na gatandatu ku ijana kagera kuri mirongo ine n'ibice bibiri ku ijana gusa muteteri venansiya ni umuturage wahuye n'iki kibazo cy'igwingira mu bana be aravuga icyabimuteye ndabyara ntibampashisha kibonye nuko nanjye batampa iyo fu ahubwo bikarenga bakayiha abandi umuyobozi ushinzwe imibereho myiza y'abaturage mu karere ka rubavu ishimwe pacifique aravuga ko imwe mu mpamvu yatumye igwingira rigabanuka ku kigero cyo hasi ari uko abaturage batari bakarimenye akongera ko hari n'abayobozi batabashaga kuritandukanya n'izindi ndwara twagabanijeho gatanu ariko ntabwo bidushimishije twe nk'ubuyobozi ndetse wenda n'abandi basanzwe babikoramo tubona twaragabanyijeho gakeya ariko nazo impamvu zirumvikana zirazwi icya mbere ibijyanye no kurwanya igwingira cyangwa se igwingira ryari ritaramenyekana ku kigero cyo hejuru ku buryo no kurirwanya bitari bifite imbaraga mu by'ukuri umuntu yavuga ngo zishimiwe ku nzego zose na n'ubu ngubu turacyabona imbogamizi z'uko hari abantu tukibona ari ababyeyi bafite abana bafite igwingira hari abayobozi batazi gutandukanya igwingira n'imirire mibi ni ubukangurambaga bukomeza akandi karere kakigaragaramo igwingira ku mibare yo hejuru ni akarere ka ngororero imibare igaragaza ko rikiri kuri mirongo itanu ku ijana umuyobozi ushinzwe imibereho myiza muri aka karere mukunduhirwe benjamine nawe arasobanura impamvu iki kibazo cy'igwingira mu karere ke gikomeje kubatera inkeke cyane cyane imyumvire yo kudateka indyo yuzuye ibijyanye no kudateka indyo yuzuye kutamenya guteka indyo yuzuye ikindi twakongeraho ni ikibazo cyo kubyara abana benshi bidahuye n'ubushobozi bw'umuryango tunasaba abaturage b'akarere ka ngororero rwose gahunda yo kuboneza urubyaro ishyirwemo imbaraga kubera yuko umuyobozi ushinzwe ubukangurambaga mu kurwanya imirire mibi mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima rbc clemence dusingize aratanga inama ku cyakorwa kugira ngo imibare igabanuke ku rwego rugaragara gitanga ari shishakibondo ariyongera ari amata atangwa ku mashuri ari ukujya mu ma isidi mu ma isidi mu ngo muri mbonezamikurire ari izi gahunda zo guha abana ibinini by'inzoka mu midugudu biba kabiri mu mwaka izo zose ni ingamba leta igenda ishyiramo zikunganirwa n'ubukangurambaga ndetse no gushishikariza imiryango kuboneza urubyaro kuko hari igihe abantu baba bafite ubumenyi iyo ndyo yuzuye bazi kuyitegura gahunda z'uturima tw'igikoni bazikora ariko iyo bataboneje urubyaro wa muryango munini usanga ibitunga abana bitaboneka neza ugasanga nawe yabitangariyemo
uyu muyobozi ushinzwe ubukangurambaga kandi arasaba abaturage cyane cyane bari mu turere tugifite igwingira riri ku kigero cyo hejuru ko bagomba kwita ku bana babo arakiri igisa n'umwihariko ku gihe cy'iminsi igihumbi ya mbere ikindi ni uko ababyeyi bagomeza kubungabunga ubuzima bw'abana cyane cyane muri ya minsi igihumbi kuko niryo shingiro ry'ubuzima bw'umwana nongere nibutse ko ya minsi igihumbi ikuye mu bice bitatu umubyeyi atwite umubyeyi akitabwaho akipimisha inshuro enye agafata indyo yuzuye ndetse agafata na bya binini byongera amaraso icyo gihe akaba akumiriye igwingira mu gihe atwite yaba abyaye konsa umwana ari ihame bidakwiriye gusubira inyuma umwana konka akimara kuvuka umwana agahita ahabwa ibere akonka y'amezi atandatu nta kindi avangiwe umwana agahabwa imfashabere nagira ngo ngaruke cyane cyane muri iki gihe cya nyuma y'amezi atandatu umwana atangiye guhabwa imfashabere nagira ngo nshishikarize buri wese utwumva buri wese uturora kuko yamfashabere n'ibyo ifasha wa mwana kugira ngo adasubira inyuma yunganira ya mashereka imyaka igera muri irindwi irashize u rwanda rufashe gahunda idasanzwe yo kurwanya imirire mibi n'igwingira mu bana mu bihe bitandukanye isobanura ko iki ari ikibazo gihangayikishije bijyanye n'imibare igaragara nk'uko bisobanurwa na clemence dusingize hashyizweho gahunda zitandukanye mu guhangana n'iki kibazo zirimo kwegereza ubuvuzi abaturage kubaka uturima tw'igikoni no gutera ibiti by'imbuto kwigisha abantu gutegura indyo yuzuye gushyiraho gahunda y'amarerero n'izindi uyu muyobozi akomeza avuga ko byaje kunganirwa n'inkunga ya banki y'isi ibinyujije mu mushinga wayo wo kurwanya igwingira n'imirire mibi mu bana sprp wibanda ku turere icumi tugaragaramo iki kibazo kurusha utundi utwo ni nyamagabe nyaruguru rubavu nyabihu rusizi karongi ruhango bugesera ngororero na rutsiro tuyishime gloria ijwi ry'amerika mu burengerazuba bw'u rwanda
bakunze baradiye ijwi ry'amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominoteri la voix de mikeno ibunagana ni ku murongo wa fm mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice birindwi radiyo ngoma na amani mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo iri mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo ugwenda na kane n'ibice bine radiyo kominoteri de la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo cyenda n'icyenda n'abadukurikira bari mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo urunani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi ry'amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
muri tanzania mu nkambi ya nyarugusu na nduta abagore bakomeje kwibasirwa bahutazwa ni nkuru y'umunyamakuru ijwi ry'amerika james jovin amabi hagati y'abubakanye agahohotera no gufata ku nguvu ni bimwe mu bibazo bihambariye cyane abakenyezi hamwe n'abana b'abigeme bari hasi y'imyaka cumi n'indwi mu nkambi y'impunzi nyarugusu na nduta bituma ingo zisambuka bamwe mu bagabo gufungwa kubera baba bakoze agahohoterwa kabije mu ngo zabo no gukubagura abigeme nk'uko byemezwa n'abajejwe umutekano mu nkambi ya nduta umwidago ni mwinshi y'uko hari n'ababurirwa irengero bivanye n'amabi bakorera bakorerwa n'abo bubakanye kibura abaturanyi iyo bagiye gusenya inkwi hari bamwe mu bagabo bahohotera abo bubakanye kugeza aho babica bakabeshya ko bishwe n'abagizi ba nabi bamwe mu bakenyezi bahaye ikiganiro ijwi ry'amerika barabyivugira
cyane mu mutima tukabura aho tubishikiriza ntibatwumviriza nimba emwe ahubwo turagowe iyi nkambi iyi ntiyita abakenyezi abakenyezi twaragowe mu gufata bakatwigiriza ubwiye polisi gahotero karacari ngo umugani were yandiye muri make ati wewe kukwica we ntibingora ndasubira kuguca kora hakurya nkakwicara inyuma y'inkambi ashavuga ati n'abaki n'abatanzaniya bakwishe nta harumye ari umugabo wakufitiye igihugu cyumva gute cyo kurengeza kuyahura kure ibiraro ho ntiyahura home avuga ati wewe wewe mu bagore we nturimwo ati wewe wewe mu bagore ati we ntusumba naka abakenyezi turahohoterwa murabe rero ukuntu mwobigenza agahohotero kava ku kintu c'ubukene mu bitigiri dukura mu biro by'igipolisi bigeje umutekano mu nkambi abakenyezi n'abigeme hafi mirongo ibiri na batanu bayitura ku gipolisi hafi buri kwezi bivanye n'impamvu zitandukanye harimo guhohoterwa n'abo bubakanye no gufata ku nguvu iyo bagiye gusenya inkwi kibire kuvoma amazi gutyo bikagira ingaruka mbi mu mibereho y'abakenyezi n'abigeme umwe mu bakenyezi batuye mu nkambi ya nduta yahakijwe gufatwa ku nguvu yagiye gusenya aha yatubariye uko byama byabaye hafi iminsi yose aca baboha abantu batatu avuga ati umuntu aza kujoga no kujogora atatu bacubatiye imbuga itembuga itamurayibona ngo babeke umutingana ntuko babeke mbega kayangana ati atari mwajogora ati atatu bacubata imbugita bamaze kubakangisha ubwana ngo burabira muri poli baranuma baca banuma ati rero tumwe tuturiye twihorere ko twamaze gupfa abo ni babana ehehe baca rero nyabagabo baca baraduga bamaze kuduga baza gufata ande ya mukobwa baca barayimukorera bavuga yuko n'uwo mugore kandi bari kumwe uwo mugore nyine bayimukoreye naho amashyirahamwe yama yatanze inyigisho ku bijyanye n'imibereho y'abubakanye mu ngo ariko agahohotero cyane cyane ku bakenyezi kama kavuzwe mu nkambi ya nduta cyo kimwe na nyarugusu mu gihe amakungu ari mu gihe cy'iminsi cumi n'itandatu y'umwihariko yahariwe kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina abakenyezi n'abagabo basabwa kugarukana urukundo mu ngo zabo uyu ni ambasaderi BTC Rakoze aserukira abakenyezi mu nkambi ya nduta amakesi ni menshi y'abagabo bahohotera abakenyezi babo eh, amakesi menshi duhura nayo ni abagabo gukubita abagore ikesi yo gukubita yo gukubagugwa izindi ni kesi zifatiye ku bintu by'imitungo y'imiryango kugurisha ibyo ibyo mu rugo kandi abandi kwima umugabane ku byo bari bafitiye uburenganzira mu muryango mu bitigiri bitangwa n'ishyirahamwe The International Rescue Committee igisata kigejeje kurwanya amabi mu miryango abakenyezi n'abigeme hafi ijana n'itanu barahohoterwa n'abagabo mu nkambi ya Nyarugusu co kimwe na Nduta hafi buri mwaka gutyo bikagira ingaruka mbi harimwo bamwe bamwe kuburirwa irengero kwanduzwa indwara ya sida no gukubitwa kugera aho bamugara kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu ca Tanzania James Jovini kubw'ijwi ry'Amerika
radiyo ijwi ry'amerika amakuru ya siporo tuyahere mu rwanda muri shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere ibyago by'ikipe ya marine fc byo kumanuka mu cyiciro cya kabiri bikomeje kwiyongera nyuma yo kunganya na gorilla fc kuwa gatandatu w'icyumweru gishize jean claude munyandinda kuri stade ya kigali nyamirambo ikipe ya kiyovu siporo yatsinze polisi fc igitego kimwe ku busa umukino wabereye kuri stade umuganda i rubavu marine fc yanganyije na gorilla fc ubusa ku busa ubusa ikipe ya marine fc ikomeje kujya haga kuko mu mikino cumi n'itatu imaze gukina yashoboye kwegukana amanota atatu inshuro imwe yonyine iyi kipe y'abasirikare b'u rwanda bo mu ishami ry'abarwanira mu mazi bafite icyicaro mu karere ka rubavu ishobora kwisanga mu cyiciro cya kabiri niramuka idafashe ingamba nshya zo kwivugurura ku cyumweru habaye imikino itanu bugesera fc yatsinze mukura victory siporo igitego kimwe ku busa kuri stade huye i butare kuri stade ya kigali nyamirambo ikipe ya as kigali yanyagiye espoir fc ibitego bine ku busa sunrise yatsinze rwamagana city ibitego bitanu kuri bibiri kuri stade Golgota Nyagatare. Gasogi United yatsinze Musanze FC igitego kimwe ku busa kuri stade Ubworoherane i Musanze, hanyuma Etincelle FC itsinda Rayon Sport ibitego bitatu kuri bibiri kuri stade Umuganda i Rubavu. Umutoza wa Rayon Sport Christian Haringingo muri iyi minsi yakomeje kuvuga ko bamwe mu bakinnyi be bakunze kugira imvune za hato na hato zigatuma bataboneka mu mikino inyuranye.
Novuga yuko iyi debi ya shampiyona yatugoye cyane surtout mu gukompoza nk'abantu kuba warokirise uvuga uti yashobora kuba umutitiri we akaba umusimbura wiwe hama ukaba obirije kuba ufite nk'abakinnyi nka batanu nka batanu wari witeze ko ari abatitire ugasanga siho bari rero eh, ni ibintu bitugora cyane twagize imari shanse tukavunikisha abakinnyi ariko ribaza yuko ubu tugiye gushyiramo imbaraga zose tubakurikirane turabe ko bashobora kugaruka turabe ko dushobora gukora ikipe ikomeye iri sitade kuko nibaza yuko kuva dutangura shampiyona nta na rimwe turashobora kwarinya onze do depart nka match zibiri zitatu zikurikirana ni ikintu gikomeye cyane aha tugerageza ko egisipurata abakinnyi bose ufise kugira turabe ko dushobora kuronka rezida umukino usigaye w'umunsi wa cumi na gatatu wa shampiyona uraza kuba uyu munsi kuwa mbere urahuza ikipe ya rutsiro efuse na apr efuse kusada umuganda i rubavu yari kade munyandinda kigali
mu burundi amakipe azakina igice cya kane gishyira icyanyuma muri playoffs za basketball yose yamenyekanye kuri iki cyumweru ikipe y'urunani niyo ihabwa amahirwe yo kwegukana igikombe desire hatungimana inkino z'amajonjora ya mbere muri playoffs ya basketball mu burundi kuno imana niho yarangira mu nkino zabaye rezipo batsinze remesha ku manota mirongo itandatu n'icyenda kuri mirongo itanu n'indwi harimo mirongo ibiri na tatu ya cubahiro arma yafashe cyane umugwi wiwe gutahukana intsinzi christian shimirimana amenyereza rezipo amenyesha ko iryo higanwa bagiteguriye cyane kugira bayitahukane tumaze iminsi dukora cyane ikintu twize twarakinyudizirima abakinnyi turabamenya ingene ba- bakina ameme kamwe bafite style doje dusanzwe tuzi ya contre attaque je rapide hamwe n'ama trois points ku bana bamwe bamwe twe twagerageje turabloka tubablokeza ama contre attaque zabo turababutsa no gushuta amatire dolwe n'ivyo hanini kandi fizikima twari tumeze neza eme bitagoye umumenyereza wa remesha aremeza ko intango yabaye mbi akaba akeza umugwi wa rezipo wabarushije twakinye defense bayikina nabi usimpuze rezipo bari bafite reisite ku matiri ya 3 point twakinye ama defense zone Eh, mande yashoboye kuba très pressive na cyuma eh, ku ma 3 point Eh, au fait urukino twaru- twarutakaje cyane cyane muri premier carton muri quatrième carton amaze kudusiga amanota agera mirongo kuri mirongo ibiri n'abiri Eh, twahinduye defense turashobora kuremonta amanota cumi cyane cumi n'abiri amagerije urukino ari disanzo duze turabaye abameye perida tuzobandanya nibaza kuzoca dukina n'urunani mugabo urukino rw'uno munsi ntitwarushoboye baturushije mu zindi nkino zabaye urunani ruhabwa amahirwe menshi yo gutahukana igikombe cya playoffs rwatsinze egre noir rworohewe cyane ku manota mirongo icyenda n'indwi kuri mirongo ine n'ane dinamo nayo ikaba yirahiye young eagles mu kuyitsinda ku manota ijana n'abiri kuri mirongo itandatu na rimwe mu gice cya kane gishiri cya nyuma urunani ruzotana mu mitwe na remesha eme bitagoye amenyesha ko urwo rukino rw'urunani rutabateye ubwoba bo runani mu gituma z'iminsi eh, dukina rafa pase eh, baradusinze diferanse do tuwa umenga aradone mu miki twakinye neza Eh, tugiye kwitegura nkuko twara twitegura amastrategie twara dukinisha ku runani niyo tuzogumako eh, kugira turabe ko twatsinda mu rundi rukino jimukana izokina na rezipo shimirimana christian amenyereza rezipo amenyesha ko urwo rukino bagwiteguriye kurutsinda kugira bashike ku ntumbero yabo Ikintu turazi bakina tugiye kwitegura cyane turabe eh, ivyo baraba dusimbisha ko tugera tubikosore hama nibaze ko bizogenda neza mu rukino rugira gatatu rw'ico gice cya kane gishiri cya nyuma dinamo izokina na new star inyuma y'izo nkino hazoca hamenyekana imigwi itatu yatsinze n'uwa kane watsinzwe ikinyurane cy'amanota make iyo migwi uko ari ine izoca itana mu mitwe mu gice cya kabiri gishiri cya nyuma imigwi ibiri izosigara n'izokina urukino rwa nyuma iyo migwi izokina inkino zitanu uwutsinze zitatu acegukana igikombe cya playoffs c'uno mwaka muri handball naho imigwi y'uburundi ya sos na sisters yaritabiriye inkino z'akarere ka gatanu zihuza imigwi yabaye iya mbere iwabo zari zimaze iminsi zibera mu izinga rya zanzibar kuri uno w'imana niho yafata ubwato yerekeza dar es salaam iyo migwi y'uburundi ikaba atakinini yashitseko kuko yashitse mu mahiganwa yacerewe imaze kuba nk'ingeso mu ishyirahamwe rya handball mu burundi imigwi yo muri kenya haba mu bagabo no mu bakobwa niyo yatahukanye ibikombe mu mupira w'amaguru naho mu nkino z'ibirarane vitaro yarayirahiye umukeba wayo wa interstar mu kuyitsinda ibitsindo bitatu kuri bibiri nayo kayanza united yatsinze flambo du centre ibitsindo bibiri ku busa desire atungimana kigali ijwi ry'amerika hano dusoreje aya makuru hamwe na Rone Diane Tana wamfashije uko abagezeho mbashimiye kuba mukurikira radiyo ijwi ry'Amerika buri munsi kandi muri benshi dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani ubimburira iki cyumweru umwana umuhera icyo wamubyariye ntumuhera icyo azakumarira mutangire icyumweru neza mwari kumwe na venuste nshimiyimana
ndabyara ntibampashisha kibondo yuko nanjye batampa iyo fu ahubwo bikarenga bakayiha abandi
cyane cyane imyumvire yo kudateka indyo yuzuye ibijyanye no kudateka indyo yuzuye kutamenya guteka indyo yuzuye Ah, ikindi twakongeraho ni ikibazo cyo kubyara abana benshi ah, bidahuye n'ubushobozi bw'umuntu